iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema abanyeshuri batatu bo mu ishuri rikuru rya akira institute for women mu rwanda baherutse gutsindira amafaranga angana n'amadolari ibihumbi bitanu na magana ane abo banyeshuri bakoze imishinga igamije kuzana impinduka aho batuye iyo mishinga irimo wo gushyiraho ikigega cy'ubwizigame no kugurizanya ku biga mu mashuri makuru na za kaminuza wakozwe n'umurundikazi pamela bigirimana undi mushinga ni uwo gucuruza inkweto zikorerwa mu rwanda wakozwe na belize karangwa ni umunyarwandakazi hanyuma akaba n'undi mushinga wakozwe na erasitera ishimwe nawe w'umurundikazi afatanyije ugamije koroshya uburyo bwo kwandika abanyeshuri bashaka kwiga muri kaminuza zigenga bakoresheje uburyo bwiswe yu konekiti platform amakuru dukesha ikinyamakuru igihe cyandikirwa mu rwanda avuga ko ayo marushanwa yiswe akira entrepreneurship fund competition yatsinzwe na pamela bigirimana wamuritse umushinga wo kuzigama no kugurizanya amafaranga ku banyeshuri bo muri kaminuza agahembwa miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u rwanda Belize Karangwa wa kabiri ufite umushinga wo gucuruza inkweto First Class Shoes ahabwa miliyoni n'ibihumbi magana atanu naho Stella Ishimwe wamuritse umushinga ugamije koroshya uburyo abanyeshuri bandikwa bakwandikwa kugira ngo basha bashakishe za kaminuza zigenga we yahembwe miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda icyo gikorwa cyo guhitamo ba rwiyemezamirimo bafite imishinga ifitiye sosiyete akamaro muri akira ngo ni igikorwa ngarukamwaka kigamije guha abanyeshuri umwanya wo kugaragaza impano zabo no kubuka no kububakamo ubushobozi abo banyeshuri rero nibo tuganira nabo mu kiganiro muri isanga cya none reka duhere kuri pamela bigirimana wabaye uwa mbere ikaze cyane mu kiganiro muri isanga pamela
murakoze cyane mwiriwe mwiriwe neza dufite kandi belize karangwa wabaye uwa kabiri belize nawe ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze
dufite kandi na era ishimwe wabaye uwa gatatu era nawe ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane mwiriwe mwiriwe neza mbere na mbere reka mpere kuri wowe pamela iki gikorwa gitegurwa n'ishuri ryanyu rya akira institute for women rikorera mu rwanda kigamije iki
igikorwa cya akira entrepreneurship fund gikorwa buri mwaka muri akira institute for women kigamije gufasha aba entrepreneur abayanga entrepreneur baba bari muri akira baba bafise imishinga ariko ata kapitali yo gutangura amabizinesi yabo bafite Kapi- hama iyo mishinga kapitali- bakayishikiriza igiko kapitali ushaka hama u- u- uwutsinda kapitali ushaka ushatse kuvuga imitahe
ego bataba bafise umutahe wo gutangura ama imishinga yabo Mhm.
hama iyo bayi- iyo bayihaye ikigo bakayipresenta hama igashobora gutorwa nivyo bihembo twashoboye kuronka arivyo bidufasha gutangura iyo mishinga yacu Mm. belize karangwa kuri wowe eh, iki gitekerezo cya kila kimariye iki abanyeshuri cyangwa se ah, urubyiruko rukiri ruto nkawe
Ah, murakoze Iki- iki gitekerezo cyo muri akira cyo gusapotinga abanyeshuri bafite bizinesi ayidiya cyangwa imishinga akamaro gifite abanyeshuri ni uko ushobora kugira igitekerezo ariko ntugira ubushobozi bwo kugishyira mu bikorwa hamwe n'iyinkunga tubona rero ushobora gushyira mu bikorwa ibyo wagambiriye cyangwa ibyo witaga indoto kuri wowe birakorohera kubishyira mu bikorwa murakoze Mm. Ela ishimwe kuri wowe iki gitekerezo cya kila kivuze iki kuri wowe n'abandi bana b'abakobwa barimo bazamuka bifuza kuba ba rwiyemezamirimo mu minsi itaha
Eh, iki gitekerezo bisigura ko ah, hariho abantu eh, ba- ba- baba babona ko haba ibyo tuba turi ko turiyumvira bifite akamaro ku gihugu cyangwa ku byo- aho tuba turi bakemera ku- kudu- kudufata mu mugongo kugira tuyitaho- ku- kugira tuyitangure ntibyoroshye nk'umunyeshuri cyangwa nk'umuntu ata- ataca bafise kuca bitangura no gusa ibitekerezo ariko iyo hariho abantu ba- babona ko mu mishinga uba ufise hariho eh, hari ikintu cyiza gishobora kuvamo bakagushyigikira ni ikintu cyiza kandi dushyigikira tunashyigikira Mm. Belize Karangwa ubundi ishuri Akila Institute for Women uh, wenda ababa mu Rwanda bararizi nk'umuntu utaba mu Rwanda uh, hari abanyarwanda n'abarundi batuye hirya no hino ku isi iri shuri ni shuri nyabaki ryigisha iki uh, ryigamo bande Belize uranyumva
halo uranyumva belize Ah, Bel- belize gerageza ush- ushakishe ukuntu ujya ahantu humvikana kuko telefoni yawe irimo irazanamo umuyaga mwinshi ariko ah, pamela Bigirima- Be- bigirimana narimbaje belize ah, ku muntu utazi ishuri akila institute for women ah, abanyarwanda cyangwa se abarundi baba muri ako karere bashobora kuba barizi ariko ku bandi badasobanukiwe ibijyanye n'iryo shuri ni ishuri nyabaki ryigamo bande mwiga iki muri iryo shuri
okay murakoze cyane ishuri akira institute for women ni universite y'abakobwa gusa bari mu rwanda bari mu burundi bari muri kenya cyangwa ku isi yose babishoboye bifite ibisata nyamukuru bitatu hariho igisata cyacu cya entrepreneurship hariho igisata cya hospitality management n'igisata cya information system ni ishuri ryiyemeje ku guteza imbere abakobwa nk'uko navuga ngo ni empowerment ni ishuri ryiyemeje kwigisha abakobwa kuko tuzi ko muri ibi bihugu byacu abakobwa bari barasigaye inyuma bavuga ko ata mukobwa yiga muga muri akira umunyeshuri aragenda muri akira agakora ikibazo kimwemerera kujya muri akira hama akiga ishuri akira institute for women ni ishuri ritandukanye n'ayandi mashuri kuko apa ko bakwigisha eh, ibijyanye n'ibyo waje gusaba nk'ibyo twokwita mu rurimi rw'icyongereza ngo mameja kosesi ibijyanye n'ibyo bashaka kwiga nk'ibyo bya entrepreneurship cyangwa ibya hospitality hariho ayandi makuru tudashobora gusanga ahandi hantu kuko iyo umu- umunyeshuri wakira ashitse hanze nk'aho nokwita ku kazi cyangwa aho hanze hose umubona usanga ari umunyeshuri afite icyo twakwita leadership muri muri we kuko ni- ni icigwa twiga kuva ku munsi wa mbere twinjiye muri akira gushika duheze ni umunyeshuri usanga ari confidence sinzi ukuntu nakizwa mu kirundi mugabo uba ubona ko atandukanye n'abandi bakobwa muri sosiyete cyangwa atandukanye n'abandi bagore bari kumwe muri ako karere kuko muri akira hari icyo bita impawamenti impawamenti ni ukuvuga ko bagarukana mu mukobwa kumva ko ashoboye bagarukana kumwereka ko hari agaciro afite bikazatuma aba umurida muri komyuniti yiwe rero hano ni ishuri akira institute of women ni ibyo rikora ni imyaka itatu bakabaha advance diploma hama muri iyo myaka itatu umunyeshuri avuye muri akira urashobora kumutandukanya n'undi munyeshuri wese aho umusanze murakoze urakoze cyane pamela bigirimana era ishimwe uh, mugenzi wawe pamela avuze ko uh, iyi kaminuza y'abakobwa gusa ari kaminuza itandukanye cyane n'andi mashuri makuru muri ako karere ka afurika y'ibiyaga bigari kuri wowe uh, agasha cyangwa se ikintu wumva ko gitandukanye cyane akira ifite ugereranije na- n'izindi kaminuza ni nk'ikihe
Mhm. murakoze kuri icyo kibazo Eh, ikintu navuga cyane eh, uretse gutanga ubumenyi eh, gutanga amasikirizi umuntu aba agiye kurondera eh, akira ikintu cyane i- ikorera ko ni ku- gufasha umunyeshuri ku gukorera no kuri sinzi ukuntu nakivuga mu kinyarwanda kuri karagita Eh, kubera eh, batahuye neza ko iyo umuntu aronsa ubumenyi ariko adafite eh, novuga personality i- imutuma izomufasha gu- gu- gu- kwerekana eh, ubwo bumenyi yaronse bisigura ngo kwerekana ko ari umuntu ashoboye ari umuntu eh, ashobora gusubira icyumviro ciwe adatinye ari umuntu ashobora guhagurukira ibyo yizera ari umuntu a- atiba canke ata- ataja gukora ibintu bitagenze neza bwa bumenyi buzoba impfagusa ariko mm, akira ishimangira gutanga ubumenyi ariko no kugira ngo itume abanyeshuri ba- develop- ba- bakorera cane ku kintu ca karagita kubera ko eh, iyo umuntu yu- yubatse gusa ku- ku bumenyi ariko akibagira gukorera ku muntu w'i- ku muntu bwa nko ku muntu w'indani ugasanga ari nko kubaka ku musenyi Eh, umwanya uwo ari we wese bishobora kugwa ariko iyo ba- iyo akila akila idufasha gukorera no ku muntu w'indani kumenya agaciro kawe kumenya ko ufise ikintu ushobora gukora gishobora guhindura
Uh, Ella Ishimwe dushobora kuba tumubuze kuri telefone ariko turongera tumushakishe uh, Belize Karangwa uh, narimbaje bagenzi bawe uh, agasha cyangwa se umwihariko iyo kaminuza yanyu kaminuza y'abakobwa gusa ifite uh, ugereranije n'izindi za kaminuza ziri aho ngaho mu karere uh, mutuyemo
Ah, murakoze akira umwihariko ifite ni uko batwigisha atana kumenya icyo gukora gusa ahubwo n'uburyo bwo kugikora aribyo twakwita nka leadership skills akira idutureninga kuba abarida b'ejo hazaza uko winjiye muri akira si ushobora kumenya impano wari ufite baragufasha kuyideveropa ukamenya ngo I'm good at this ukamenya icyo ushoboye neza exactoma kandi ukamenya n'uko wagikora akira idutureninga kuba abarida wayobora gute n'icyo wakora muri community yawe ese abo mubana urababanira gute donc muri make akiri umwihariko ufite ni uko mm.
si ubumenyi gusa bwo gushyira mu bikorwa ahubwo hari no kuba umuyobozi mwiza w'ejo hazaza Mm.
akira agufasha ukagenda umenya ese nimba mfite ubumenyi ni gute butazabera muri teori nzabuparatika gute nzawukemuza ibibazo biri muri kominote yanjye gute Ah, ugasanga uhavuye uri umuntu wagirira akamaro ahantu gutuye iruhande igihugu cyawe n'akamaro nawe ukakigirira muri rusange murakoze Urakoze cyane Belize Karangwa. Noneho reka tugaruke ku mishinga yanyu yagiye itsindira ibihembo bitandukanye. Ah, Pamela Bigirimana umushinga wawe ugamije gushyiraho ikigega cy'ubwizigame no kugurizanya ku biga mu mashuri makuru na za kaminuza Ah, uwo mushinga wawe watsindiye miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda muri make cyane uwo mushinga wawe ugamije iki ukora ute urifuza ko ah, uzakora ute kugira ngo urusheho gutera imbere ugere no ku bantu benshi
Eh, murakoze cyane Eh, umushinga wanjye ikintu cya mbere ugamije ni ugufasha abajene bangana nka jewe ni ugufasha urubyiruko surtout abana biga muri za kaminuza kwizigamira no kuronka inguzanyo ku gihe bayishakiye kugira biyubake kuko turavye neza mu myaka tuba turimo n'ubuzi tuba dufite nta n'ubuzi tuba dufite tuba turi abanyeshuri dusanga ibigo byose bikora nk'ibyo ari byo twakwita amabanki n'amamikrofinance ibyo umunyeshuri nta na hamwe ari kandi umunyeshuri nawe nyine aragira ingorane agashaka amahera mu buryo bwihuse nta na hamwe aronka iyo loni kandi umunyeshuri naho nyine araronka amahera kuko aba afite abamushyigikira muri ayo mashuri yiwe mbwa ayo mahera ashobora kuyakoresha nabi bivanye n'ahantu ari cyangwa n'ukuntu abyitwaramo rero umushinga wanjye ugamije ko abanyeshuri mu make turonka ubutunzi buto dufite tubanze tumenye kububika tubanze tumenye ku uko tubujeha kugira ngo budufashe ejo hazoza ndetse n'ise sevingi mu mushinga wanjye aho umunyeshuri ari adoshobora gusevinga hano hari iyindi pasi ya rendingi ni uko umunyeshuri ashobora kuba ari ku ishuri nk'uko umushinga wanjye aho wavuye uri ku ishuri ugahura n'ikibazo runaka utari hafi y'ababyeyi ukagwara cyangwa ukabura nk'amahera yo kuriha inzu kandi atari ukuvuga ngo ayo mahera urayabuze uyabuze muri uwo mwanya muga mu minsi mikeya ababyeyi bawe cyangwa umwaka ushyigikira mu kwiga azoyaguha rero muri uwo mwanya uba ukeneye umuntu aguha ayo mahera uwo muntu azoba ari kugenda mu minsi iza azoba ari umushinga wacu hama icyo twifuza ko uwo mushinga woba sinzi ko tuvuze muri kazoza ka kure turashaka kubona banki ifata mu mugongo abanyeshuri ariko muri uwo mwanya twatanguye kuri koperative izoba ifasha abanyeshuri kubika mugabo icyo dushaka kubona muri kazoza dushaka kubona ikigo cyagutse ikigo ari nka banki gifasha abanyeshuri kwizigamira no kwiguranana hagati yabo hanyuma se uzaba ukorana n'abanyeshuri ba kaminuza zose cyangwa se ni abanyeshuri bo muri kaminuza yanyu gusa ya akira
oya ubu dukorana n'abanyeshuri bo muri akira kubera tutarabishyira mu mategeko kubera amategeko ataraduha uruhushya kandi kubera tutararonka n'umutaha ukwiye kuwo twifuza ariko icyifuzo cyacu ni ugukorana n'abanyeshuri bose nk'abo mu rwanda hama n'ibyakura turashaka gukorana n'abanyeshuri bose bo mu karere k'ibiyaga bigari urakoze cyane pamela belize karangwa wabaye uwa kabiri uhembwa miliyoni imwe n'igice by'amafaranga y'u rwanda umushinga wawe ugamije gucuruza inkweto ibyo wise fasiti karasi shuzi inkweto zigezweho tubwire muri make imigambi ufitiye uwo mushinga wawe
murakoze uyu mushinga wenda uwutangira nawutangiye igitekerezo cyaje turiho turiga cyangwa gifasha kumwizenca ni ahantu batugira bakatubwira ati ubonye impinduka ubonye esanzima muri sosiyete yawe uzibona nk'ikibazo nk'umuntaprenuwa zibonye nka opotunite kuri wowe nyuma y'ibyo imisoro kuri sekendi handi cyangwa ku byo twitaga caguwa yaje kwiyongera imisoro yiyongereye bamwe babonaga nk'ikibazo ku bantu bakunda caguwa ku bantu bakunda ibintu biri yunike ariko nk'umuntu wiga bizinesi nk'umuntu w'intapurenuwa nabibonye nka opotunite bavuga reka ntazirenzaho inkweto noneho zigiza bimeze neza zihuye na nidi z'abakasitoma ntangira nzana inkweto nkeya ngo ndebe icyo abantu babyitaho ko ari nko gutesitinga isoko ngo ndebe n'icyo abakiriya bavuga n'icyo abantu babwiragamo maze kubona ko ari ibintu bikunzwe ari ibintu abantu bishimiye ntangira kubishyira mu bikorwa cyane nongera kantite y'ibyo nazanaga ariko purani mfite ubu ngubu ntabwo ari gukomeza gufokasinga kuri edukesheni noneho ni ugufokasinga kuri made in rwanda u rwanda rero ruraha agaciro cyane loko manufacturing rero rurafokasinga ku bintu bikorera iwacu nanjye ndafoka kwinjira muri made in rwanda nyuma yo kubona aya mafaranga nifuza kwagura ubucuruzi bwanjye nkaha abakiriya choice nyinshi apana kubaha brand zikorewe hanze ahubwo na made in rwanda bakagira amahitamo menshi nicyo nifuza kandi n'ibijya muri medi in rwanda aho niho noneho na sosiyete yanjye n'abaturanyi n'abaturage b'u rwanda bazayibonamo inyungu uwize gukora inkweto aho ngaho azaba hafite opotunite azaba abonye icyo akora umukiriya ufite amafaranga makeya azaba azibonye kuko ibiciro si bimwe kuzikorera mu rwanda n'izigiye hanze nizo purani ufite ku mushinga wanjye murakoze urakoze cyane turaza kuwugarukaho mu ma- mu buryo burambuye mu kanya Ah, erasitera ishimwe wowe wamuri- wamuritse umushinga ugamije koroshya uburyo bwo kwandika abanyeshuri bashaka kwiga muri za kaminuza zigenga ni umushinga wise yu konekiti puratifomu uwo mushinga wowe urifuza kuzakora iki uzakora ute
Eh, umushinga ni umushinga uzohuza abanyeshuri n'aba- na za kaminuza Eh, je na mugenzi wanjye twararavye tubona ukuntu eh, abanyeshuri usanga bagira ibibazo iyo bariko bararondera ishure canke iyo bariko barashaka kwiyandikisha ugasanga bifata igihe kirekire Bi- bi- bi- bi- rimwe na rimwe ugasanga biraba na ngombwa ko ba- bafata nka- nk'iminsi bakagaruka bakagenda kandi ku ma- ku- ku za kaminuza bakagira ngo uzogaruke turavuga ati reka du- dushyireho eh, i- ikintu kizokorosha aho umunyeshuri azobasha kuronka in- in- inkuru zirambuye ku ma- ku za kaminuza zirimo mu rwanda akamenya aho abariza eh, aho abariza akanashobora no kwiyandikisha ku- kuri kaminuza ashaka biciye kuri kuri uconnect platform Eh, isize gusa eh, na iyo uconnect platform izogirana izo izomenyekanisha ama- amakaminuza ari hano mu rwanda eh, i- i- i- ku buryo burambuye ibyo bakora ah, i- ah, i- amaporogaramu baba batanga n'ibindi Eh, hama mu- muri za- muri kazoza turashaka yukonayiti ntizobihuza gusa amakaminuza ari no mu rwanda muga n'abanyeshuri baba ba- ba- amakaminuza ari mu muri east africa ziri mu burundi ziri mu- mu- mu uganda muri eh, muri tanzania aho hose no muri kenya aho hose abanyeshuri bashaka kuza kwiga bakaza baraca kuri yukonayiti mu buryo bworoheje Ah, Yego, ah, ah, murakoze.
e- e- Ella ibyo nibaza ko ahanini bizagusaba gukorana bya hafi n'izo kaminuza zitandukanye Ah, ese ah, haba hari ubushake muri izo kaminuza cyangwa se waba waratangiye uburyo ah, bwo kugerageza ah, kugirana umubano n'izo kaminuza kugira ngo umu- igihe iyo gahunda yawe yatangiye bazakorohereza ndetse bako- ba- bakanorohereza abo bazajya bagana ah, urwo rubuga rwawe kugira ngo bashobore kwiyandikisha
Eh, kuri ino saha tuvugana nta nta nta novuga nta partnership eh, dufitaniye n'ama- na za kaminuza ariko eh, turashaka ku- ku- kuraba uburyo twavugana na za kaminuza kugira biborohere nabone kuronka abanyeshuri abanyeshuri batarinze kuvunika ahubwo baba batarinze kuvunika kubera ibyo ba- abanyeshuri bazo- bazoronka i- ba- bazoronka eh, ama- am- eh, amakuru arambuye kuri kuri iyo yukonekiti muri uwo mwanya tu- turiko turaba ukuntu two- twovugana n'ama- n'amakaminuza kugira dukire am- ubugenderanire Mm. iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho turimo kuganira n'abanyeshuri batatu bo mu ishuri rikuru rya akira institute for women ni kaminuza y'abakobwa gusa ikorera mu rwanda baherutse gutsindira amafaranga angana n'ibihumbi bitanu na magana ane by'amadolari abo banyeshuri bakoze imishinga itandukanye igamije kuzana impinduka aho batuye kuri telefoni dufite n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika eric wiriwe neza
Mwiriweho uri hehe
ni mu rwanda mu karere ka rusizi ikibazo cyawe
ikibazo nge mfite Mm.
ese narabaza kubaza abashiki bacu ni gute iyo mishinga izabasha gukwirakwira mu gihugu hose cyangwa mu karere hose Mm.
Eh, ikibazo cyane cyari iki urakoze cyane Ah, reka mpere kuri ah, pamela iki kibazo cya eric Oui. Ego.
Mm.
Euh, eric ndumvise ikibazo cyiwe ni ikibazo cyiza cyane abantu muri twebwe muri university student microlanding twifuza kuzoshika ku banyeshuri bose aho bari mu gihugu hose icya mbere hazoba hariho platform y'amayunivasite yose yo ngaha mu rwanda aho umunyeshuri azoshobora kujya kubera turabizi ko umunyeshuri ntiyova nk'ibisizi cyangwa igitare ngo aze muri kigali kugira aronke serivisi yacu kandi ubu turi twaramenye ikoranabuhinga nicyo gituma tuzashyiraho platform ya university student microlending aho umunyeshuri wese wo muri kaminuza azoba ashoboye gukoresha serivisi yacu azoja akiyandikisha twonyine yujuje ibisabwa akajya arakora serivisi zacu zo kubitsa no kwiguriza bivanye n'aho ari natwe tukayamuha bamuha serivisi azoba akeneye hama nk'uko abantu bose bakura buke buke natwe serivisi bizinesi yacu ntiyaba ari ariko twibaza ko mu minsi mikeyi mu mezi make ari imbere tuzoyikwiragiza mu rwanda hose natonda n'abazaba bari kure ntiziba tubibagiye nicyo gituma tuzashyiraho iyo platform umunyeshuri ashobora kugira akise kuri interineti agakoresha serivisi yacu pamela mu rwanda ndetse n'ahandi mu bindi bihugu byo ku isi tuvuga wenda nka Burundi cyangwa se Bugande muri ako karere hari ibigo by'imari byinshi cyane bitanga izo nguzanyo n'iki gitandukanye cyangwa se akarusho mwebwe muzaba mufite kazatuma abo banyeshuri bagana ibigo byanyu kurusha uko bagana ibindi bigo by'imari bisanzweho
okay murakoze cyane gusa uyu munsi turiko turavugana amahoshafu nagerageje kugira nasanze yuko ibyo bigo byose by'imari birabikira abo banyeshuri ariko ntibibaha inguzanyo ku mwanya bayikeneye ntibibaha n'inguzanyo ikintu rero twese akarusho ni uko apa ko abo banyeshuri tuzobabikira tuzobaha n'inguzanyo kandi iyo mvuze ngo inguzanyo inguzanyo uba uyikeneye ku mwanya nyine uyikenereye ko nimba uyakeneye muri uwo mwanya nyine niho uzoyaronkera mbega tuzogira icyo twita gutanga automated service cyangwa icyo nakwita quick service service yihuta muri make iyo platform ni tuzobijejwe university student microlending ni tuzobijejwe ko uno munsi nimba ndi umunyeshuri nkagira konti muri beka beka izombikira ariko ntibyo nk'inguzanyo alors ko twebwe tuzokubikira tuguhe n'inguzanyo ku mwanya uyikenereye
urakoze pamela belize nawe mu magambo make wasubiza ibibajijwe na eric
ikibazo cya eric ni cyiza abagize ni gute iyo mishinga izagera ku bantu bose mu gihugu cyangwa no hirya y'igihugu tuyitangira kubera ubushobozi bukeya ntabwo ari ibintu biba byoroshye guhita porodagiti cyangwa se izo nkweto zigera ku baturarwanda bose ariko hamwe no kubona ubushobozi kapito cyangwa se igishoro mu kinyarwanda tuzagenda twegusandinga ibikorwa byacu nimba dukoze inkweto zikarenga inkweto ijana zikarenga inkweto magana abiri wa muntu utuye hirya nawe utuye ubutare utuye i karongi utuye ikibungo uko tuzagenda tubageraho tubereka porodagiti zacu tukamenya n'icyo bazitekerezaho tuzagenda tubona ubushobozi bwo kubaha nabo arirangura akazirangura noneho wa wundi utari atugeraho direkiti ngo azirangure azazigura kuri ba bandi abo twakwita abagitera cyangwa bacuruza urukweto rumwe rumwe wa wundi waranguye azazigeza no ku bamuri iruhande nicyo dutegura uko tuzagenda dukora kantite nyinshi kantite nyinshi uko igihe kigenda cyiyongera ibikorwa byacu bizagenda byisandinga bigere ku muturarwanda wese kandi bimugereho biri ku biciro bizima by'ibiciro bizima twabyita afodebo purayisi ibiciro umuntu yashyikiye yabasha koko kugeraho nimba urukweto ruvuye hanze rwiza muri karite rutari pirate ruhagaze reka tuvuge ibihumbi mirongo ine cyangwa ibihumbi mirongo itanu urukoreye mu rwanda narwo rukaza ruri kuri rezo ya kompeta na rwa rundi ruvuye hanze ariko ibiciro ntibizaba bimwe kuko imisoro ntabwo izaba ari imwe icyo gihe rero umuturarwanda azabona ibikweto bizima yishimiye kandi ku giciro gikwiye kuvura murakoze era ishimwe kuri wowe ndibaza ko bitazakugora cyane kugera ku bantu benshi kuko ah, uzaba ukoresha ubuhanga bwa none bwa interineti
yego eh, ntibizo- ntibizongora cyane gushikira umuntu uwo ari we wese aho azoba ari eh, afite telefone cyangwa afite imashini adashobora kuronka serivisi za yukonekiti nk'umuntu ari musinzi ntazorinda ashaka kwiga i kigali ntazorinda gufata itike aza ariko azokoresha telefone yiwe hama ah, yeze yandikise kuri kaminuza yego murakoze.
U- urakoze dufite undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika daniel wiriwe neza
mwiriwe cyane uri hehe
aha mu burundi mu ntara y'amakamba ikibazo cyawe
ego ndashimira abatumire bwa mbere na mbere hanyuma ikibazo nari ifise nagomba numvise ko bavuze ibijyanye n'inguzanyo ibintu bijyanye n'imari cyane cyane Mm, nagira nagira ndabaze eh, nubwo bisa nuko umengo eh, ikiganiro sinagi- sinagitanguranye cyane mugabo nabibonye kuri kuri konti babipostinga ko yuko eh, ari abantu bajejwe ibintu by'inguzanyo rero nagira ndabaze hakaba harimo n'abarundikazi none icyo kigo barafite gahunda yo ku yo- yo kugwiza ibigo byabo ku buryo na- no ngaha mu burundi bobishyiraho kugira ngo abantu bo- baze bararo baze baragira bararonka inguzanyo mm.
iki ni ikibazo nagira mbaze sinzi yuko bavuze yuko ba- bashaka ku- kubika amafaranga kubika amafaranga abantu none barabungukira ko iyo iyo abantu bagiye kubabikira bara- hariho eh, ibice kanaka ku ijana bavuga ati ibi tuzobibungukira ko ko amafaranga amafaranga ntahagarara aguma aziri- aguma azunguruka kandi ihera ritora irindi mu- mu bijyanye n'ubutunzi nk'abantu babinonoseye cyane
U- ura- urakoze eh, daniel eh, ah, pamela ndibaza ko ibi bibazo bya daniel ari wowe cyane cyane bireba
ego daniel murakoze cyane Eh, ikibazo cya mbere cya daniel yari afite ikibazo ko uyu mushinga wacu ushobora no gushika mu burundi ego cyane uyu mushinga ahanini ugamije gukorera muri east africa uyu mushinga uga- ugamije gukorera mu rwanda mu burundi mu buganda muri tanzania no muri kenya kubera hose twasanze ko abanyeshuri ingorane bafite n'imwe ingorane turiko turatorera umuti n'imwe rero mu gihe turi mu karere kamwe mu gihe turi muri tuhaza imwe nk'uko nabivuga uyu mushinga uzobashika ko bose ama ikibazo cya kabiri cya daniel rego nivyo mu kuguzanya mu kuguriza amahera abantu haraja ko inyungu kandi iyo nyungu turiko turayiga ko ko n'uburyo dusanzwe dukora ibiri ku inyungu hama hazoba hariko intere ku mahera yose a- a- atanzwe nk'ideni kuko hazoba hariho intere ku mahera yose abikije ego murakoze Ur- urak- urakoze cyane Ah, belize karangwa ikibazo abantu benshi bakunze kuvuga gishobora kuzabangamira ah, iyi iyi gahunda ya made in rwanda cyangwa se ya gahunda y'ibintu bikorewe mu gihugu ah, ni ubuke n'ubushobozi bw'inganda kugira ngo zibe zakora ah, ibyo bintu mwifuza ko mukora kuri wowe icyo kibazo ukibona ute
Eh, murakoze icyo ni ikibazo nabonye kandi nagerageje gukora risace nshoboye usanga harimo abantu hano mu rwanda bamaze gutera imbere mu gukora ibintu by'inkweto kandi babifitemo uburambe n'ubu tuvugana umupateneri cyangwa umupatina wemeye ko tuzakorana afite imashini nakwita ko biteguye kugira ngo urukweto rukorwe kandi rwuzure abifitiye uburambe yarabyize cyane Ah, akimara kwiyemera ko ashobora gukorana twaje gusanga ikibazo ni uko masekaniye usanga akenshi zidahagije cyangwa zidakwiriye ariko iyo uri gukora bizinesi n'inyungu zamo ni ukuvuga ngo nimba utangiye ukora inkweto magana abiri kuko ari bwo bushobozi ufite za nkweto magana abiri ntabwo uzazicuruza ngo uhombe ahubwo uzabona inyungu ya nyungu uvuyeho izagufasha n'uzinvesitinga ibyo twakwita investment gufata profit wabonye ukongera ukayisubiza muri bizinesi birashoboka cyane ko wakirenzaho kuri za zindi magana abiri watangiriyeho ukagira magana atatu ikindi ndiho ndateganya ndiho ndavugana n'uruganda rwo muri indiya rumwe rusaba egisipati benshi mu bintu byo gukora inkweto banyemereye ko dushobora gukorana bakampa bimwe mu bintu bikenewe kugira ngo urukweto rukorwe rwiza kandi ruzima rero hamwe n'izo patinoshipu z'abo bantu bose nabyo nkazana niba ari keyativite site niba ari dizayini inyobwa nshyashya nzima nibwira ko tuzabikora kandi bikagenda neza dizayini bikagenda bikunda
urakoze cyane belize karangwa era ishimwe kuri iki gitekerezo cyawe cyo gushyiraho uburyo abanyeshuri biyandikisha muri za kaminuza ubusanzwe ni ikibazo gikomeye mu rwanda era uranyuva era ndibaza ko dushobora kuba wenda tumubuze kuri telefone tumubuze kuri telefoni mu buhanga bw'ibyuma era uranyumva
ego ndabumva ikibazo nari nkubajije wari ucyumvishije
oya ntacyumvise nari mvuze ngo iyi gahunda wifuza gutangiza yo korohereza abanyeshuri kwiyandikisha muri za kaminuza zitandukanye ubu ngubu icyo kibazo ni ikibazo gikomereye abanyeshuri bifuza kujya muri kaminuza
ego ni ikibazo ni ikibazo gikomeye kubera akenshi urasanga umunyeshuri ariko aratakaza umwanya cyane mu kugira aronke amaforomasiyo kuri kaminuza ashaka kwiga cyangwa ugasanga ntazi icyo ashaka kwiga aho yogisanga iyo nzuzenya iyo kanayiti bamufasha kugira ngo ashobore kumenya aho abariza hama kandi kwiyandikisha binyaruke bitarenze kumufata umwanya muremure kugira yiyandikishe
urakoze cyane era ishimwe reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika faustin wiriwe neza uri hehe
ndi wiyoga mu karere ka rulindo amakuru mu karere ka rulindo
ni meza ni meza ikibazo cyawe ikibazo nashaka kubaza abo batumwa bacu mwakoze kuba dutumirira ni byiza cyane ko baragize iyo ntambwe yo gutera bakadepoza iyo mishinga kuko iyo urebye ni zimwe mu mbogamizi wenda nazo ureba ntagira icyo zidukemurira ari abo ngabo wateguye umushinga wo kuba abanyeshuri bo muri kaminuza bakiyandikisha n'uwo watekerewe n'ibindi bindi byo gukora inkweto ariko igihe hari ikibazo nagira ngo baze kusobanurira iyo urebye wenda amafaranga babonye ni zimwe mu mbaraga babonye ariko se wakibaza uti ayo mafaranga azabafasha kuko kuko iyo urebye ubuzima bwo hanze aha buragoye azabafasha kuba yanoza umushinga ku buryo wabasha kugira ireme ugakomera badashatse abandi baterankunga babafasha kuko ngira ngo ayo ngayo nko gukora inkweto anayakozemo yahita abiyanga ukareba ukabona ko harimo imbogamizi zikomeye cyane wenda umuntu ntabwo ari ukubaca intege ariko biragaragara ko bakomeye gushyiramo izindi mbaraga bashaka abandi baterankunga ko umushinga wabo ni imishinga yabo ni myiza ariko itagize abandi bayisa inama umuntu yagira impungenge ko wenda yakora igihe gitoya kandi yari ikenewe igata agaciro bambwira rero ingamba bafite zo kugira ngo kuko umushinga ukomeze ugire ireme ukwirakwire ku buryo burya uno mushinga bibaye byiza ukanatera n'intambwe ukava utwagiye muri south african ukarenga ubundi ukagenda uzamuka byagufasha cyane
fosite icyo kibazo icyo kibazo cyawe gifite n'ishingiro kuko hari raporo ziherutse gusohoka mu rwanda zigaragaza ko hari abanyeshuri benshi cyangwa se urubyiruko rutangiza imishinga ariko iyo mishinga ntimare igihe kinini kuko baba babuze igishoro kugira ngo bayikomeze urakoze cyane kuri icyo kibazo cyawe
urakoze cyane rwose murakoze cyane reka mpere kuri pamela bigirimana iki kibazo cya faustin ni ikibazo gikomeye cyane mushobora kuba mufite inzozi nziza ariko izo nzozi zanyu wenda zikaza guhura n'ikibazo cyo gushakisha igishoro kizatuma iyo mishinga yanyu ikomeza mu gihe kirekire
yego murakoze cyane ntibaze ko ikibazo abagize ari ikibazo cyiza cyane kandi cyumvikana nibyo imishinga yacu ikeneye abaterankunga benshi kuko ikeneye igishoro kinini cyane ibyo nabyo binini twabisize inyuma mu mbogamizi zijyanye n'imishinga yacu hariho ntibaze ko ngaha mu rwanda hariho amakompetisiyo menshi hariho amakademi menshi ashyigikira abajene bafite imishinga natwe byo kwirindwa twisigaye mayikorandingi muri akira cyo hambere twari tugiye kurondera igishoro ariko hariho n'iyindi akademi twashyizemo igitekerezo cyacu kandi nabo bari baradufasha cyane mu bijyanye n'amahera mu bijyanye no kudushyigikira ubumenyi n'ibindi tudafite kandi turiyumvira n'uko twakwegera ibigo bya leta nka za bdf n'ibindi bigo bishyigikira abajene bafite imishinga kugira ngo badutere inkunga ko turabizi cyane ko dukeneye igishoro kinini cyane ko dufite inzozi ntidushaka uno munsi tubyuka cyangwa ibyo byapfuye kubera igishoro tubuze igishoro cyangwa uburyo ariko ibyo byose twarabishyizemo turi ko turiga umushinga turabona ko ari imbogamizi turiga n'ikintu tugikura nicyo gituma turi muri abo bantu muri ayo makademi atandukanye twapurayinga mu makompetisi atandukanye kandi tukagerageza no kwegera leta ibigo bijyanye no gukora imishinga nk'uko nabivuze nka za bdf biradudufasha murakoze urakoze cyane belize karangwa umushinga wawe ni umushinga ukeneye igishoro kinini kugira ngo uzagire aho ugera ariko faustin aravuga ngo miliyoni imwe n'igice baguhaye hari icyo azakumarira kwere belize karangwa belize karangwa ndibaza ko tumubuze kuri telefone ariko era ishimwe gerageza usubize icyo kibazo cya faustin nawe
yego ikoze kuri icyo kibazo icyo navuga ni uko gutsindira muri akira interinashipu fandi ni intambwe ya mbere ni intambwe ya mbere wumva ubwa mbere cyari igitekerezo ariko abantu bamaze kubona ko ari ari ari ikintu gishobora kugira icyo kimaze muri community turizera neza yuko hari hari indi miryango ishobora kuguruka kandi ko nkagira nk'umumiliyoni na ronse ni ukuvuga ngo dutangura nayo hama ntangure gukora ibishoboka hama niho bica byorohera iyo ugiye gusaba uwundi muntu kugufasha cyangwa kugutera inkunga ukamwereka ati naho amaze kuva ntaho ashobora kugera ariko ndakeneye imfashanyo niho byoroshye iyo umaze gukora ni ukuvuga ngo agashimira twahinduka muri yakira kazadufasha kugira intambwe ya mbere yo kubishyira mu bikorwa hama mu nyuma turondere n'utundi tuntu biciye mu makompetisiyo ino mu rwanda nabonye cyane ibintu by'amakompetisiyo bijyanye n'ama bizinesi birahari hari arahari cyane umuntu ashobora kugenda agasaba amabano bakamwumva
urakoze cyane belize aragarutse kuri telefoni belize nari nkubajije ikibazo kijyanye n'imfashanyo cyangwa se iki gihembo mwabonye umushinga wawe ni umushinga ukomeye ukeneye igishoro kinini cyane faustin yarabajije ngo ese ayo mafaranga mwahawe kuri we wabonye miliyoni imwe n'igice hari icyo azafasha kugira ngo uwo mushinga wanyu cyangwa se izo nzozi zanyu muzikabye kuko abona ari make
murakoze nubwo imishinga itandukanye ariko ntabwo nzi ibyo kure cyane y'ibyo pamela yari avuze ntabwo opotunite ihari yonyine ku muntu ufite igitekerezo ari akiba fandi yonyine yesi baradufasha cyane ko baduha na sikirizi zikenewe kugira ngo umuntu abe yakoperatinga bizinesi ariko iyo urebye amafaranga koko ubona ko adakwiriye kugira ngo ukore ibintu bizima nk'ibyo umuntu ashaka koko birasaba amafaranga nakwita menshi ariko iyi ni nka bazi ni fondasiyo kugira ngo umuntu atirisite atangire ariko twapurayinga no mu yandi makompetisiyo mu rwanda hari amawopotinite menshi ku bayandi nka feniwayizi washiritse ubwoba wabaye umuntu ushoboye kwesipesinga igitekerezo cyawe hari ahantu henshi badufasha hari aho bagenda badukonekita mu bayange tapenwazi mu macemba aho atandukanye yagufasha kugira ngo ubone n'ahandi nimba ari pici wakoze ukabonayo ugende uyikore n'ahandi ubone n'andi asigaye n'imbogamizi irahari koko ko ntabwo kapito ubu gihagije ariko nanone ndetse mbona ko imbogamizi ituma urubyiruko cyangwa abantu bakiri bato badakora sinamya ko ari amafaranga cyane nubwo ni igitekerezo ubonye igitekerezo ukabona ayo make watangira ukagenda ushaka n'ubufasha ugaragaza icyo uri gukora koko ndiho ndakora ikintu mu sapotingi ndiho ndakora ikintu muri sapoti yanyu bazadufasha kandi n'ubu bariho baradufasha twizeye ko rero amafaranga azaboneka ibintu bikagenda neza murakoze kandi birumvikana ko n'abantu bakomeye bagiye bakira cyane bagiye bahera ku dufaranga dukeya hanyuma bagenda biyubaka bazamuka bakaba ibyamamare yego cyane rwose urakoze belize karangwa reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika kerema wiriwe neza
mwiriwe cyane uri hehe
kirundo mu burundi ikibazo cyawe
yego murakoze cyane ikibazo cyanjye ni ikinye ndetse ayo mafaranga babahaye ko mwavuze ati ni buri mwaka bashobora kuyatsindira none abandi biyatsindira bonyine nibo bashobora kujya mu mahiganwa cyane n'abandi banyeshuri bo aribo bose baba babashije kwiyandikisha muri iniverisite
ndibaza ko iki gihembo kireba cyane abanyeshuri biga muri akira institute for women ariko reka mbareke basubize pamela gerageza usubize iki kibazo cya cya kerema
murakoze cyane kerema yubatse ko ikibazo numvise neza ariko ibi aya mapuri twaronse ahabwa abanyeshuri bose bakira cyangwa ahabwa n'abandi bantu bose kuko ntabihahuye neza ni ikibazo kimeze n'ikibazo niba abantu bose niba abanyeshuri bose barekuriwe guhatanira iki gihembo
rero umunyeshuri wese yiga muri akira muri faculite nk'iyo turimo entrepreneurship aba yemerewe guhatanirwa iki gihembo iri higanwa ritangura turi abanyeshuri bose bari mu mwaka wa nyuma w'iyo faculite hama nk'uko amahiganwa yose mu bizi bakagenda baraserekena ababaye aba mbere gusa batoremo uwabaye uwa mbere atahukana akagashima
bivuze ko abanyeshuri batarabo muri kaminuza yanyu bo ntibarekuriwe
oya byemerewe ku banyeshuri bakira gusa nabo nyine bari mu mwaka wa nyuma w'amashuri muri faculty ya entrepreneurship
urakoze cyane pamela kuri ibyo bisobanuro belize karangwa iyi mishinga yanyu uburyo muyitegura ibyo ari byo byose mwafashe umwanya munini kandi muragenda muzamuka buhoro buhoro nk'inama mwagira cyane cyane abandi bana b'abakobwa nk'amwe nabo bifuza gukora imishinga nk'iyi wenda bagifite ubwoba bataratinyuka neza kujya hanze ngo bagaragaze impano zabo n'iki wababwira
murakoze ikintu nabwira urubyiruko cyane cyane abakobwa nababwira ko ibintu byose bitangirira kuri wowe ku giti cyawe ito sitafuziyo bivuye kuri wowe ufite ubushake ubushobozi buraboneka cyangwa nemera neza ko igituma abantu badakora igituma urubyiruko rudakora ntabwo ari ukuri ko rwabuze amafaranga nibyo nayo kuko aragoye kuyabona biragoye kubona kapito ariko iyo ufite igitekerezo ufite ubushake ufite gushaka inama aho wazibona ukegera abantu nakwita ngo ugashaka abamenta abantu babaye twatsi mu byo ushaka gukora baragufasha kandi ukagera aho ushaka ikindi nababwira nababwira ko ntibazasuguzugure amafaranga make bafite ntuzarebe ko ubona ibihumbi bitanu ku kwezi ngo wumve yuko ibyo bihumbi bitanu ugiye ubibika bitazagira ikintu kinini bitanga ntabwo uzatangira gukora kubera ko usigaye miliyoni cyangwa andi mafaranga ntazi yita menshi bitewe n'umuntu ku giti cyiwe ariko ufite ubushake gukora birashoboka kandi mu rwanda by'umwihariko hari opotinite nyinshi hari amahirwe menshi ari aho adutegereje twe ngo dufate sitepu ya mbere tuze twerekane icyo dushaka abantu nabo bazadufasha kandi bazatwumva byihuse nicyo nicyo nababwira ikindi nkababwira ngo ukore ikintu ugikunda ushyizeho umutima wawe wose winjiye mu kintu gikore kuko ugikunze ufite ubushake bwawe bwose iyo wahura na carengi iyo ari yo yose bariho baratubwira ngo biragoye amafaranga ni make yego ni make ariko bitewe n'ubushake ufite nka carengi n'imwe ishobora kuguhagarika kugera ku cyo ushaka kugeraho mwakoze
erayishimwe urwaruka rw'abarundikazi bagenzi bawe ni iki bakwiye kwigira kuri iyo ntambwe wowe umaze gutera
ego murakoze ikintu cya mbere nabo babwira ni uko botangurira ku cyo bafise n'aho bari ku cyo bafise ni ukuvuga umwe wese impano cyangwa afite ikintu akunda ashobora kugikoresha kugira agire umushinga we kugira ngo ire yukoneti ni uko nkunda cyane ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga ariko navuga ati kuko ndagikunda icyo kintu cy'ikoranabuhanga ndagerageze ndabe n'ubumenyi na hose muri akira ikintu ushobora gukorana n'izo bintu bibiri niho haca haza icyo kintu cya yukoneti ikindi kintu ushaka kubabwira ni uko kenshi nk'urwaruka hari igihe kenshi dukunda kwidodomba cyangwa kwiganya tukavuga byinshi bitagenda neza ariko ikibazo umuntu yari akwiye kwibaza ni ukuvuga iyo kwibaza ati muri ibyo bintu ndiko ndabona bitagenda neza ni igiki nukora kugira ngo haba hari ikintu gihindura kandi icyo kintu ushobora kuzana gishobora no kugira akamaro rero n'aba n'abo tubana ni ukuvuga ngo ntabanura cyane kuraba cyane icyo bakwiye gukora mu ngorane zibakikuze kenshi n'abajene hari igihe usanga turiko turavuga ati ibintu ntibigenda neza ariko ni igihe ko umuntu yokora kugira bigende neza kandi tubigize umushinga
urakoze erayishimwe dufite undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika shabani wiriwe neza
wiriwe uri hehe
njyewe ndi mu burundi muri komine muri komine giteranye amprovese muyinga ikibazo cyawe
mbo abo bantu ikintu nshaka kubibariza cyane nk'ikintu kijyanye n'indimi kubera ko abantu nk'ayo baratogwa iyo tanse kene abantu baba bayideverope mu mutwe sibyo yego
mbo nko muri icyo gihe nashaka numve niba bashobora nko kwiperezanta mu cyongereza cyangwa mu gifaransa konsosi kugira ngo dushobore kubona yuko firema yiga abo bana bateye imbere rwose urashaka ko bavuga izo ndimi kuri radiyo iki kiganiro ariko kiri mu kinyarwanda n'ikirundi
jere nashaka nk'uko none ari mu kinyarwanda wowe wowe wowe muri izo ndimi ururimi uzi cyane ni uruhe
mbona icyongereza cyane ok reka reka nguhe pamela bigira imana muvugane amasegonda makeya wumve ko azi icyongereza pamela uranyuze uyu muntu ngo arashaka kumenya niba uzi icyongereza
helo shabani helo helo helo
I'm Pamela Bigimana from uh, Akira Forum. I'm Burundian. I'm 22 years old. And uh, as you were listening, we were talking about our project, um, which won prizes at Akira Institute for Women in a program called Akira Entrepreneurship Fund.
Ah, okay, How can please, I, I understand. You? you are, you are a woman who has zero PD.
Sorry?
Hello? Have you just, yes. have you already finished it with
ntabwo tukumva icyo ushaka kuvuga shabani ariko icyangombwa ni uko wumvishije ko abo bana b'abakobwa indimi bazidudubiza kandi bazizi urakoze
ndabifurije amahirwe yo kubana ya duvadezorope rwose urakoze cyane kandi ugire wikendi nziza aho ngaho uri iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema pamela bigirimana uh, nari ndimo nsoma uh, ibijyanye n'ukuntu watangije uwo mushinga wawe uh, wagize ikibazo cyatumaga ukenera amafaranga ubwo wari urwaye ariko ntiwayabona uh, ibyo bikuviramo gutekereza uburyo wafasha abandi banyeshuri bashobora guhura n'ikibazo wari urimo muri icyo gihe uh, tubwire muri make yuko byatangiye
murakoze cyane digwema nk'uko bagenzi banjye babivuze hari ikintu kiri muri twebwe cyitwa pashoni cyane cyo kumenya ngo habuze iki muri sosiyete nkakibera nk'igisubizo umushinga wanjye watanguye n'izo haheze imyaka ibiri naragwaye nari ku ishuri nari kumwe n'ababyeyi nari hasi naronka uburyo bwo kujya kwa muganga ariko aho uburyo bubonekeye nacerewe ku ishuri ega amahera arabonetse mbwa hariho ibindi byinshi byapfuye niyo nicaye hasi ndiyumvira kubera iki ibi bintu bitombera nk'ikigwa kubera iki atashyemo nokura ngaha hama nkabajya abagenzi banjye nimba by'ukuri nabo ariko bimeze nicaye ndababaza nasanze nabo ariko bimeze usanga hariho ababura amahera yo kuri iyi nzu hariho abakererwa kuri haminavani niho rero nyamukuru igitekerezo cyavuye ndavuga ko kino guterera inyishu ndabwira abagenzi banjye babiri dukorana muri uyu mushinga nabo bumvana inyishu y'ikibazo gihari mbwa navuga ko cyane yabaye inyishu y'ikibazo gihari kuko byari biri navuga ngo byari konekite cyane n'ibyo twe dukunda mu buzima busanzwe na pashoni dufite kuko kuva nkiri umwana numva nzokora muri banki numva nzoba nyine mfite akazi keza nkora muri banki nta murazo neza umushinga wanjye nta hantu hanini utandukanye na banki ni banki ntoya umwana y'ibyoba banki nini naho rero uko nuko byatanguye nk'uko abandi babivuze na numva umenga nohimiriza cyane abajene urunganwe ko dufite icyo dushoboye muri twebwe ko dufite icyo dukunda reka tugerageze kumenya icyo dukunda hama mu cyo dukunda dutoremo umwuga twokora hama mu cyo dukunda dutoremwo ikintu cyo tubeshaho kuko nibaza ko hanini abajene buno munsi urungano bw'uno munsi turafite ukuntu twizeye cyane duhanze amaso leta ngo ibyo duha akazi ariko ko natwe dushoboye reka rero dukoreshe ubumenyi twirirwa turaronka mu mashuri reka dukoreshe icyo twita pasiyo dufite hama dukore ibintu bifitiye ahubwo akamaro igihugu tugiteze imbere dukorane gutyo apana ko turindira ko aricyo kiduha akazi murakoze cyane pamela bigirimana umunyeshuri muri kaminuza y'abakobwa gusa ya akira institute for women ikorera mu rwanda ukaba warakoze umushinga ujyanye no gushyiraho ikigega cy'ubwizigame no kugurizanya ku biga mu mashuri makuru na za kaminuza wakoze cyane kuba watuboneye umwanya kugira ngo tuganire
murakoze cyane digwema kuba mwadutumiye muri studio yanyu y'iki rya amerika mugire umugoroba mwiza urakoze cyane belize karangwa wakoze umushinga ujyanye no gucuruza inkweto zikorerwa mu rwanda ukaba nawe wiga muri iyo kaminuza y'abakobwa gusa ya akira nawe ndagushimiye cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire
murakoze cyane namwe kuduha umwanya tukaganira tukabwira na bagenzi bacu ibyo dukora murakoze umugoroba mwiza elasitera ishimwe wakoze umushinga ujyanye no koroshya uburyo bwo kwandika abanyeshuri bashaka kwiga muri kaminuza zigenga hakoreshejwe ikoranabuhanga nawe ukaba uri umunyeshuri muri kaminuza ya akira Institute for women ikorera mu rwanda nawe ndagushimiye cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire
ndabashimiye cyane rigwema n'abatwumvise bose nshimire namwe bakunzi bacu mwagize uruhare muri iki kiganiro nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma alemasi karara wadufashije gushyira hamwe iki kiganiro muri studio ya karindwi i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika